kumwe mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washingitoni muri kumwe nanjye Etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe ndagushimiye cyane Etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo mpanikaza abadukurikiye dusangira ijambo ya none turi kumwe n'umuryango w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madame victoire ingabire umuhoza ukuriye ishyaka darufa umurinzi ritaremerwa n'ubutegetsi bw'u rwanda si umuryango wose ariko abaza kumvikana mu kiganiro ni madame rayisa uje neza imfura ya victoire ingabire umuhoza ndetse na nyina umubyara mwakwibutsa ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi madame victoire ingabire yakubutse ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'ubuhorande aho yari yarahungiye anahakorera ibikorwa bya politiki yiyemeza kuza guhatana na perezida w'u rwanda paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu gusa muri uwo mwaka inzozi ze zo guhatana na bwana kagame ntizabaye impamo kuko yahise ashinjwa ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo maze akatirwa n'inkiko arafungwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ahari mu kwezi kwa cyenda nibwo umunyapolitiki ingabire yafunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu icyo gihe yari amaze mu buroko imyaka umunani ku gihano cy'imyaka cumi n'itanu yari yarakatiwe kuri ubu rero imfura ye madame rayisa uje neza hari hashize imyaka icumi hadaca iryeranye n'umubyara uretse kumwumva mu bitangazamakuru banavugana kuri telefone n'ahandi yaje kumusura ni n'imyaka makumyabiri n'itandatu ishize uje neza yumva urwamubyaye mu mateka kubera icyoba cy'uko ngo yumvaga ko ashobora gufatwa agafungwa nka nyina umubyara uje neza ntari wenyine yaje kwereka ingabire abuzukuru be babiri b'abahungu mu bihe bitandukanye umunyapolitiki ingabire aragenda batembereza abereka igihugu cy'u rwanda ijwi rya amerika yahaye ijambo abo bombi bavuga ku ngingo zitandukanye zibareba ubwabo nk'umuryango ndetse n'uko bumvaga igihugu mu bihe bitandukanye n'uko bakibona ubu naraye naraye ndose naraye ndose amahoro mahoro iwacu mahoro meza izuba ry'amahoro watumurikiye ndakwibuka gihugu cyanjye ndakwibuka gahugu keza ndakwibuka cyane rwanda rwiza rwanda rw'imisozi igihumbi rwanda rw'imisozi nyaburanga rwanda rwiza rwanda
niki cyatangaje imfura ya ingabire victoire nyuma y'imyaka makumyabiri n'itandatu atagera mu gihugu ibyo n'ibindi ni muri dusangire ijambo turatangirana na rayisa uje neza atubwira aho yakuye igitekerezo cyo gusura nyina umubyara mu rw'imisozi igihumbi mama nanjye twahoze tuganira ku gihe yavuye mu ngereza tuganira ambwira nyine ukuntu adukumbuye natwe tukamubwira ko tumukumbuye cyane icyo gitekerezo cyo guhura cyari gihari ariko akaba ari ikibazo cy'uko mama atari yabona uburenganzira bwo gusohoka mu gihugu donko twavugaga gusa tuzategereza mpaka ubwo burenganzira babumuhaye cyangwa natwe twareba ukuntu twaza mu rwanda ariko tukaba tutizera ko twaba turi safe ko nta bibazo twaba twagira tugarutse mama nyine baramufunze kubera ibintu bya politike abantu bakavuga ngo ya nanjye kubera ko nagiye muvugira nshobora kugwa mu bibazo kubera ibintu naba naravuze bashobora kuba batakiye neza hano mu gihugu bitashimishije ubutegetsi sesa donko akaba ari icyo kibazo nagiraga cyo kuvuga gusa naza koko nta bibazo ngize kandi ubu ngubu nkaba mfite nanjye abana nibazaga ukuntu nabigenza mama ariko yageze aho kwa kuba aba hano mu rwanda acunga ibintu bibera hano mu gihugu asanga nyamara koko hari sekirite ihagije yatuma ko ngewe naza nta kibazo ngize umutekano uraje rero uteze indege ugeze ku kibuga cy'indege uhageze wiyumvise ute
ntumvishe nishimye cyane kuba hanze y'igihugu wavukiyemo ni ibintu bitari byiza cyane wi mu buhorandi ni igihugu kiri sitabile ni igihugu ushobora kubamo ukabaho neza ariko ntabwo ari igihugu cyawe n'abantu babamo ntabwo ari abene wawe donko kuba nsanze igihugu cyambyaye nkaba na- nsanze n'abantu ni nk'aho nari ntashye mu rugo bwa mbere ugikubitana amaso na mama wawe wabaye ute wumvise ubaye ute?
Yo, na nishimye cyane ni kuba udafite mama wawe hafi yawe na bitera agahinda kubera ko hari hari inama mama wawe ashobora kukugirira mu buzima mu bintu na- byose nagiye nyuramo mama ntabwo yari ahari donko kuba nongeye guhoberana na mama ni nta n'amagambo nabona yo kubisobanuriramo ni bwose ni ni ikintu gikomeye na nshima imana ko twabonanye nshima imana ko abana banjye nawe bamumenye donc ubu ngubu ni mvu- hari ukuntu twavugaga ngo uko mama afunzwe natwe turafunzwe muri make igihe bamurekuye twari dufungu- natwe twari- bari- ni nk'aho bari badufunguye natwe ubwo aho nakubazaga uko wiyumvise n'abashinzwe umutekano wenda bakimara kukubaza uje gukora iki mu rwanda ubahe ukavuga kuri uwa madame victoire ingabire ntacyo wabonye kidasanzwe kuri bo yego mama rwose ni umuntu uzwi hano mu gihugu nasi imbere marika n'igihe bams- ba- bambajije ngo ugiye gusura nde nkababwira ko ari mama ngiye gusura mbabwiye izina mbona nyine baratangawe bamwe barikanze gatoya donc na- ni ibintu bidasanzwe nahise mbona ubundi nkabona nyine aho aho ari ho hose tugiye tubona ari abantu bari kudukurikira tukabona abantu bari kutureba donc mpora ndi gu- gu- guseka mbwira mama ngo wowe uba mu bintu bya filime muri make Ibintu- mucungishijwe ijisho niba mbyumva neza Mm. ntabwo nyine ya ni ibintu bit- yahoraga bitubwira ariko none uko nje nkabibona ni ibintu rwose mbona ni bidasanzwe cyane Mm.
ntabwo byaguteye ubwoba hoya ntabwo byanteye ubwoba donc ni ni kuvuga ko mu- muri iki gihugu ni uko babigendesha ni uko babi- bigenda Em, mama nyine ni umuntu uzwi ni umupolitisiye um, uhagaze muri politike bavuga ibintu bitandukanye ariko ntabwo byatuma mama ahagarika akazi ke ariko nimba hari abantu bashaka kum- kumubera ikibazo nkeka ko ari aho ngaho haza mu bintu byo kumuru- kumukurikira donc ni nk'aho ba- baba bashaka ku- kumenya aho agiye petetere bakanamubuza kujya hamwe n'ahandi njyewe nabona ko ari uburyo bwo gushaka kumutera ubwoba muhora andi wundi biranabujijwe ntabwo ugomba gukurikira umuntu nta gahunda mufitanye ni ibintu bitemewe ni hano mu rwanda petetere abantu baba bakora ibyo ngibyo bazi impamvu babikoze bazi n'abantu bababwiye ko bagomba kumukurikira bakaba bafite impamvu zabo ariko mbona ngewe nta kintu bitwara mama mama akomeza politike ye agakomeza gukora ibyo agomba gukora nta kibazo afite yarabimenyereye ubwo nanjye nasanze nyine naho ngaho twa- twahora tubiseka nyine mbu- mubwira ngo mama aba- aba muri filime ibyo bintu ni ibintu ya, bitumvikana neza impamvu bagombye kumukurikira na intensiyo afite yo kuva mu gihugu ayishatse yabisaba mu buryo bamweretse ko yasaba uruhushya muri eh, minisiteri donc mbona ari ubwo gupfusha igihe cyabo igihe baba bari kumukurikira ariko ni uko bimeze nta kundi ni imyaka makumyabiri n'itandatu muhunze u rwanda kubera ibibazo byahabaye ni n'imyaka icumi ishize madame victoire ingabire ageze mu rwanda arafungwa ubu ngubu muri mu rwanda mwarubonye mute rwose uru rwanda ni igihugu cyiza habamo abantu beza ni igihugu nkunda cyane kuba mbona ko cyateye imbere mu bintu byinshi biranshimisha cyane byerekana ko abanyarwanda nabo eh, basigaye mu gihugu abatahunze n'abaturutse hanze bakakizamo ko bari gushaka kucyubaka bikanshimisha cyane ibyo bintu ni ibintu bikomeye mbona ko igihugu ariko gifite ibintu byinshi cyane byo ku- byo kugeraho akaba ari ikintu abanyapolitisiye bashobora ku- kurwanaho kugira ngo bagere kuri ibyo bintu ariko n'abaturage nabo cyangwa aba diyosipora bakagira nabo icyo bakora kugira ngo gi- igihugu tugiteze imbere araje rero ku bw'ibyaha yashinjwe biranamuhama byo gushaka kuvutsa igihugu umudendezo akatiwe imyaka babanje kumukatira umunani nyuma bamukatira cumi n'itanu uwo munsi mwaraye mute mu rugo yewe nendaga gusara ni kuvuga ko nari ndi sure nari nizeye ko nzi neza ko mama ni amakosa yari yakoze mama ni inosenti ibyo yashatse gukora ntabyo ntabwo yigeze ahisha ibyo ashatse gukora byari bigaragaye ku bantu bose n'abategetsi b'u rwanda bagombye kuba baramenye ko mama nta biriya bintu bamubeshyeye ko atari byo koko ariko nyine bakabikoresha muri mu rukiko bigatuma nyine iyo myaka bayimuca twebwe twumvishe nyine politiki aho ngaho y'u rwanda itameze neza cyane ni aho ngaho ahubwo twagize ubwoba gatoya tuvuga ngo biriya bintu byo kumubeshyera bizagera hehe ariko nyine kubera ko ugera ahantu ugasanga uri umuntu mutoya cyane uhagaze imbere y'ibintu bikomeye udashobora gukemura ubwawe ntaho ngaho twabuze imana mukora ibyanyu mama mumuporoteje inzira wamuteganije ko azanyuramo muzayimukomerezemo maze bigende uko imana yumva ko byagenda Ah, turagiye noneho tugeze mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani hari mu kwezi kwa cyenda mugiye kumva mwumva ngo ingabire victoire ararekwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu aho hoho ku mitima mu rugo mwabyakiriye mutima mwumvise mumerewe mutima kuba ufite umubyeyi mu- muri prison afunzwe iyo myaka yose kandi imyaka itanu ya mbere yari ari izole nta muntu bavugana donc ari muri ari mukato yego ntabwo ba- bamuhaga uburenganzira bwo ku- kujya hanze buri gihe cyose donc ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu bibabaje hari donc kumva nta n'ikintu wamukorera ari iyo ari ibyo bintu agomba kubamo byari bibabaje donc ako kababaro kaho- twahoraga turi muri ako kababaro kuba bamufunguye ye- rero yewe narishimye cyane n- narabyinnye nda- ndashimira imana ndasakuza mvuga ngo imana rwose ikoze ibitangaza hari hasigaye imyaka umunani nayo ni myinshi nabuze rwose imana ni inkuru kubera ko yamuhaye donc misiyo izi ko neza izamukomeza mu bintu byose azaba ari kunyuramo kugira ngo agere- abigereho koko ariko gatoya nanone nyuma avuye muri gereza ndumva hari ngo yashobora kuba yaravuganye n'ibitangazamakuru bitandukanye avuga ko atigeze asaba imbabazi umukuru w'igihugu ubwe paul kagame n'ubwo ateruye ntabwo nsubiramo ijambo ku rindi cyane ko ntanabyibuka ijambo ku rindi ariko ubutumwa bwarimo bwaravuga ngo ushobora kwisanga wasubiye muri gereza iryo jambo naryo mwararyumvise Nararyumvise.
Nam- ryo mwaryakiriye mute ntabwo ubwoba bwongeye kuzamuka ni ukuvuga ko nzi ko gukora politiki muri iki gihugu u rwanda ntabwo byoroshye abantu baracyafite ikintu cyo kutizerana Eh, kutizerana rero bigatuma abantu badashoboye gukora ibyo bashatse bari free bisanzuye ngaho rero igihe perezida yavuze ngo uwo muntu ashobora gusanga bamusubije muri gereza baf- ngo bon- bakongera bakamufunga wa mbwa- nagize n'ubwoba mbwira mama gerageza ku- ku- kwihangana gatoya kubera ko hagusubiyemo ibyo bintu rwose byaba bitubabaje cyane ariko mama akambwira ngo rahise nakugira ubwoba kubera ko aho tugeze turi ahantu tudashobora kuguma uko u rwanda rumeze kuba hatari demokarasi ni ikintu kibi cyane kubera ko bavuga ngo ubundi u rwanda ni an auto- authoritarian regime rero ubutegetsi bw'igitugu niba ari kubyo Mm. rero mama akavuga ngo tubiretse gutya nta kintu gihindutse ahubwo nibyo byatuma indi ntambara nayo kongera agatera mu gihugu kubera ko abaturage baba bari kubaho nabi bashobora kuzageraho bakarakara maze baka- bagakora amakosa atagombye kuba niyo mpamvu bavu- mama avuga ngo reka tugerageze uko dushoboye kose ntitugire ubwoba bwo kuvuga kubera ko ari nimba ari byiza by'igihugu twifujije twese kandi nizera ko na perezida w'igihugu yifuza ibintu byiza ku gihugu cy'u rwanda nimba ari byo koko reka tuvuge ibyo dutekereza ashobora kuzageraho nawe akumva ko ba bandi bari kuvuga ntabwo bari kurwanya eh, perezida ntabwo bari kurwanya regime ahubwo bari kwifuza ko igihugu gitera imbere mama rero ni ibyo bintu ahagazeho ariko ubwo nshingiye ku makuru mwagiye mubona cyangwa uko mwagiye mwumva izo ngaruka zagiye zimugeraho kubera ibikorwa bya politiki ku bwawe ku myaka yawe niba ntibeshye ni nka mirongo itatu n'ibiri nibyo mirongo itatu n'imwe n'umwe Ah, wajya mu bikorwa bya politiki cyangwa n'ubundi ubirimo hoya ngewe ntabwo ndi umupolitisiye ntabwo nshaka no kuba umupolitisiye ngewe ndi umukobwa wa victoire ingabire umuhoza mama niwe ukora politike ariko kubera ko ndi umukobwa we Abam- hari ibin- abantu b'abajournaliste bagiye ba- bashaka kumenya eh, ukuntu umuryango we utekereza ku bintu akora akaba ari ngewe kenshi ba- bahaye umwanya wo gusubiza ibyo bintu rero igihe mba mvugana n'abanyamakuru mba mpagaze nk'umu- eh, nka representateur ya famiye ntabwo mba ndi kumuvugira ko umupolitisiye cyangwa ikindi kintu muri iyo sansi nkajya mba muvugira ko mu mukobwa we naraye naraye ndose narose kandi nkabyizoze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye
abakurikiye ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya amerika twabibutsa ko turi kuganira na madame eugene raisa imfura ya madame victoire ingabire umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda mu ishyaka darufa umurinze ritaremererwa gukorera mu rwanda N- nkakubaza nti tugeze mu rwanda noneho warahageze warabashije gutembera mu bice bitandukanye by'igihugu yego twagiye ahantu hatandukanye nkasura igihugu nkabona ukuntu ari heza cyane rwose ariko hakaba hari n'ubukene rwose rwinshi cyane ni ikintu nagiye mbo- mbona hanze ya kigali cyane na kigali hari ubuke- hari ubukene buhari ariko hanze yaho ho ni navuga ko ari grave nka hehe wa wenda muba wagiye niba wibuka neza Yewe, njyewe ntabwo nimuka amazina y'ahantu hose nagiye nyura ntabwo nayasubiramo ntabwo nari namenya geography y'u rwanda ariko nyine ubona abantu babaho mu buryo nyine batagombye kubamo ubona nyine barananutse ukuntu bikagaragara ko badafite ibiryo bihagije abandi ukabona mm, amazu yabo a- adahagazeho neza ashobora gush- gusenyuka ariko nyine nkabaza nkumva nyine ngo ni ubwo bur- buryo bwabo bwo kubaho nakundi hanyuma wenda uretse utwo duce utibuka waba wibuka uh, uva mu gihugu isura wenda yari iri muri kigali nuko ubu ngubu habona kavuga uti harimo itandukaniro runaka
Mm, aho nibukaga cyane ni kwa grameri aho yabaga Ya- iyi nzu yari ihari barayisenye ubu na- ntabwo kiba ntabwo kiriho Ki- hano kigali ntabwo nahibukaga neza ariko mbona hari za batima bubatse zimeze neza rwose zimeze kimwe n'izo nasanga hariya mu burayi nkabona imihanda imwe na- n'iyindi bazubatse neza cyane akaba ari ikintu gikomeye nk'ubu ngubu interineti ikora neza cyane muri iki gihugu twaba turi hano cyangwa mu baturage twagiye tubona interineti nta kibazo ni ibi- nabyo ni ibintu navuga ko bikomeye ni ibyo ngibyo navuga nabonye ko byahindutse kandi mu buryo bwiza hari gahunda yashyizweho yiswe ingabire de ni na ngarukamwaka tariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa cumi buri mwaka abanyaburayi n'abandi bantu b'abanyarwanda bari hanze bafata mm, madame victoire ingabire nk'intwari mu yindi sura y'ubutegetsi bw'igihugu baramufata nk'umuntu w'umuterabwoba nka rayisa wuje neza mu mfura ya victoire ingabire izo mvugo uzihuza ute erega buri muntu hari bamwe bamukunda abandi bakamwanga bakamubwira ngo you cannot satisfy everyone ntabwo ushobora gushimisha buri wese yego donko eh, abantu bazi icyo mama ahagazeho baramushima kubera ko mama ntabwo ashyira ibintu mu magambo gusa abishyira mu bikorwa akaba ari cyo kintu gituma abantu bamuseporta cyane ubundi abantu bamwanga bakamubeshyera ib- ibyo bintu byo kuvuga ngo ni umwanzi ni abantu batumva icyo ahagaze icyo ari cyo wambwiye ko uzasubira mu buhorandi hari ibyo wabonye nk'umuntu wenda umaze imyaka nk'iyawe cyangwa ya no munsi yawe yaravukiye hariya akakubwira ati ndashaka ko unsangiza ubwo bunararibonye uvanye mu rwanda wowe uzamubwira iki Wenda nababwira ko ubwoba dufite ku bu- abantu baba mu buhorandi bwo kuvuga ngo nasubira mu rwanda se nkabaho gute ntabwo bantera ikibazo tugomba kugerageza kubwivanamo tukavuga ngo ntabwo tu- tugomba gukomeza gu- gu- gutinya gutaha ahubwo tuzajya dutaha mu gihugu cyacu tukirebe koko twizeye ko nta bibazo tuzagira kubera ko n'ubu ngubu nanjye naje muri iki gihugu nta kintu nabaye ntabwo ndi kuvuga ko nta kibazo na kimwe kigihari haracyari ibibazo byinshi ariko ntabwo byagombye kutubuza kuza muri iki gihugu nk'uko natangiye mbibabwira ijambo turarisangira n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madame victoire ingabire umuhoza ndetse n'umukobwa we w'imfura madame rayisa uje neza maze kuganira na uje neza akambwira ko nyina haba mu buzima bumeze nka filime nyir'ubwite we abwira ijwi rya amerika ko yabumenyereye nyuma yo gufungurwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani victoire ingabire hari ibyo yategetswe n'ubutegetsi bw'u rwanda nabanje kumusaba kubyibutsa bakurikira ijwi rya amerika iyi ni byo koko mfungurwa harimo kwitaba rimwe mu kwezi kujya kwereka ivomero bya porokirere muri iyi minsi ntabwo urimo gukorwa kubera ikibazo cya- cy'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda harimo yuko ntashobora gusohoka igihugu ntasabye minisitiri w'ubutabera uruhushya nigeze gusaba inshuro ebyiri ntabwo urwo ruhushya bigeze barumpa ariko umuryango we ushobora kuza kunsura nyine nk'uko umukobwa wanjye yaje kunsura ariko ndateganya ko mu minsi mike mu kwezi gutaha ndaba maze imyaka ibiri mfunguwe nubwo hagiye habamo amabazwa menshi ya ribu ntekereza ko nta cyaha babonye nakoze nta shyano nakoze muri uru rwanda ndatekereza ko mu minsi mike nzasaba uruhushya noneho kwandika ahubwo noneho nsaba ko icyo nakwita kondisiyo ndonko na mu kondisiyo siniki mu kinyarwanda ndonko izo kondisiyo bari banshyiriyeho igihe bamfunguraga tuziteza nyirantarengwa sesa za nyirantarengwa bashyizeho gusaba ko bazivanaho noneho nka umuturage usanzwe w'i- w'umunyarwanda ushobora kubona pasiporo ngasura umuryango wanjye nkaba nashobora gusohoka mu gihugu nkagenda nkagaruka njye murambwira abantu nta mpungenge abantu bakoreye kugira ngo nasohoka mu gihugu sinyigarukemo kuko nk'uko maze kubivuga nk'uko ndi kwereka umukobwa igihugu dufite igihugu cyiza kitagira uko gisa ntacyo nakigurana nzaba mu rwanda donko rero iyo pasiporo bayimpaye icyo nakora wenda ni ukujya gusura umuryango wanjye kujya gusura inshuti kuko ntafite inshuti imyaka cumi n'itandatu buryo bahantu ngo ufite inshuti hirya no hino ariko nkagenda nkagaruka donko ndifuza gusubirana uburenganzira bwanjye bwo gusohoka nkanagaruka mu gihugu nta nkomyi izindi mpapuro z'inzira wakoreshaga zo zataye agaciro niba mbyumva neza nkurikije igihe giciyeho ni igihe giciye uzataye agaciro usubira ko batanabigaruriye donko ibintu byose byanjye byafashwe muri bibiri na cumi twaranditse amabaruwa imanza zirangiye na avoka tugira gute ntibigeze babinsubiza n'uru- nk'uruhushya rwanjye rwo gutwara imodoka rwo mu buhorandi bundi n'uruhushya ushobora kuvugurura buri gihe nagerageje kugira ngo nibura rwo ndurekipere nzashobore no guhindura ahantu ntibyakunze ubwo rero narabiretse naberekeye ubushinjacyaha ubwanze kubimpa narabibarekeye nkurikije ibyo byose uvuze wabyumva yavuga ngo ingabire yahinduriwe gereza
gereza ifunguye nk'uko njya mbona kuri za sosiyete media avuga ngo u rwanda ni gereza ifunguye oya kame mu nta- ntabwo navuga ko ari kimwe kuba ndi iwanjye mu rugo umukobwa wanjye ashobora kuza kunsura tukirirwa n'abana nkabaterura ngaheka iyo mba ndi muri gereza wenda ari kuza kunsura iminota mike noneho turi muri covid nta nubwo ari no kuza kunsura ngo bikunde ariko nubwo turi muri covid ari iwanjye turatemberana abuzukuru nkabakora ko iyo mba ndi muri gereza ntibyari gukorwa nk'uko nguko navuga ko gusa ikibazo gihe hari kibangamye ni icyo cyo kuba ntashobora gusohoka njye mu gihugu ngo njye kuba nasura umuryango wanjye ibyo birambangamiye nicyo nifuza ko cyazavaho ariko ntabwo nagereranya ko ubuzima ndimo uyu munsi ari kimwe na gereza yo kuba rwose uri ahantu ufunze muri za nkuta enye nigeze kwandikaho ntabwo ari kimwe impamvu nanjye nari mbishingiye ku kuba udashobora kwemererwa gusohoka mu gihugu ngo usure uwo muryango niba ari n'ibindi bikorwa ubikoreye
uyi nibyo aho ngaho kuri urwo rwego ho navuga ko ngifunze kuba donko ntarashobora kuba nsohora gu- mu gusohoka mu gihugu ngo nshobore guhura n'umuryango wanjye nibyo umwana yaje kunsura ariko nshu- nkeneye guhura n'abandi bana nkeneye guhura n'umugabo wanjye nkeneye guhura n'inshuti donko kuba ubwo burenganzira ntarabubona nabyo nabyita ko ari igifungo ntabwo aba muri politike nta nubwo bimushishikaje sinzi niba mwabivuganyeho mwaganiriye ntumva twaganiriye ambwira ko nubwo ataba muri politiki hari ibikorwa byawe n'ubundi agaragaramo kubera ko ntaho ashobora kubihungira ahubwo nanone hagasigara impungenge ngo aza ntabwo wari ufite ubwoba ko bitewe wenda n'ibyo bikorwa we nta bwoba wari ufite ko bashobora kumufatira ku bw'ibyo bikorwa yagiye agaragaramo cyane ko mu bihe bitandukanye nabwo wagiye uvuga uko abakwiyunzeho barabura bamwe bakicwa ibyo byo ntabwo wasigaranye icyo cyoba no ntabwo ntekereza ko umwana wanjye yafungwa azira ko ari umwana wanjye gutyo gusa nta n'ibikorwa bibi yagiyemo bihungabanya umutekano w'igihugu cyangwa bigira gute ku buryo hari impamvu n'imwe mu kumufunga ntabyo nabonye abantu benshi bafite impungenge nyine bavuga ngo kuri za sosiyo mediya ngo ubwo ntazasubirayo amahoro iminsi asigaje kugera hano kugeza ubu nta kigeze kimuhungabanya kandi rwose ndizera ntashidikanya ko nta n'ikizamuhungabanya nta n'ikizatuma adasubirayo kuko nta kibi yakoreye igihugu akunda igihugu nk'uko yabivuze rwose yatangiye no kubwira ati mama ati ndimo ndatekereza rwose ahubwo ukuntu umuntu yaza kuba mu rwanda ndabwo ni igihugu cye yavu- cy'amavukiro yagikunzemo azi ko agifiteho uburenganzira njye nta mpungenge mfite zo kuvuga ngo hari uwamufunga cyangwa hari uwamuhungabanya ataranaza njye nta n'izo nari mfite rwose nuvuga ko kuko ntacyo mbona yakoreye igihugu cyatuma yagira ubwoba bwo kuza nibyo naramushi amaze kumbwira ati yaguze tike ngira nta kibazo uze nta mpamvu yo guhangayika ni iki kuko ntabwo ntekereza ko bamuziza ibyanjye ngende muri politike nkora politike we nta politike akora ntabwo umwana rero bamuziza ngo ni uko ari wowe ingabire wakiriye umukobwa wawe mu mahoro nubwo wenda hariho utwo dufilime muhoramo ku bandi ba- wenda baba hanze baba bafite izo mpungenge bababwira iki
Ah, njye ikintu nifuza ni uko impungenge abanyarwanda bose bafite hari abafite impungenge ku mpamvu zinyuranye ku mpamvu zinyuranye reka mfate nk'urugero hari itangazo duherutse gusohora ku mwana witwa uwaserora ni umwana w'umukobwa wasohotse muri iki gihugu nawe ari mutoya afite imyaka ibiri hanyuma igihugu cy'ububirigi kimugirira icyizere niho yakoreye niho yize akora nk'umwavoka bashyiraho komisiyo nawe bateganya kumushyiramo natangajwe no kubona inteko ishinga amategeko muri iki gihugu ishinja uwo mwana ngo ingengabitekerezo ya jenoside iyo ni imwe mu mpamvu ikumira abanyarwanda bari hanze kuba bazi sirutu nk'aba bana bakore bavuye hano ari batoya cyangwa bahavukiye hanze kuko uyu mwana nk'uwo bamushinja ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside agashinjwa n'urwego rw'igihugu nk'i- nk'inteko ishinga amategeko urumva n'ikibazo gikomeye dufite ni ukuvuga ko twaba dufite inzego zikumira abari hanze bakabwira ngo mugume iyo ngiyo nimuza tuzajya tubakangisha ibi ibyo bikangisho bashyiraho ntibabikureho urwo rubyiruko ruri hanze abana bangana nka rayisa bagiye ari batoya bakuri bakuriye hanze cyangwa bavukiye hanze ntibabareke baze bareba igihugu cyacu bafite inyota njya mvugana nabo abenshi dukunze kuganira bafite inyota yo kuza kureba igihugu cyabo basonzeye igihugu cyabo byarambaje nk'uriya mwana witwa rora mm, uwase barimo bateragura hejuru gutyo afite imyaka cumi n'irindwi yashatse kujya muri rwanda day kuko bafite amatsiko njya muri rwanda day mbone nu- na, na perezida kagame namubaza icyo ntekereza ngewe yagera ku muryango bakamukumira barimo baramukumira uwo mwana rero niba avuze ati njye sinatinyuka kujya mu rwanda niba abona rwanda day barambujije kwinjiramo none niba ababirigi nakuriyemo bambongera icyizere inteko ishinga amategeko igahaguruka igahagarara ubwo se uwo mwana azagira ati icyizere cyo kuvuga ati najya mu rwanda kuko aravuga ati niba ndi hanze bakankorera ibi ese ubwo mu rwanda bwo nakwinjiramo bigakunda njye icyo nsaba ni uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwarambura amaboko bukareka abana b'igihugu bakaza donc ibyo bintu byose bitera abantu ubwoba bitera abantu impungenge bikavaho noneho abantu bagashobora kuza noneho icyo mbwira abari hanze nabo nta muntu ufite uburenganzira kurusha undi ku gihugu cy'u rwanda abanyarwanda twese dufite uburenganzira bungana ku gihugu cyacu hari ikintu cyavuzwe ngo ubuhungiro bwakuweho ariko abantu ntibataha ariko impamvu abantu badataha nyine ni ibyo maze gutangamo urugero kuri icyo kibazo cya rora uwase hari ikintu abantu bagomba kumenya nta nubwo ntekereza ko abantu bifuza kuza ngo bature hano abenshi nk'abo bana bize aho hanze bafite akazi keza barakora ariko bafite inyota yo kuza kureba mu gihugu cyabo bafite inyota ndetse yo kuza akavuga ati reka nze ndebe nshobore kuba naza nka- nkagira iwacu inzu kuko birambabaza iyo numva hari abantu b'abanyaburayi benshi turavugana kandi b'abanyarwanda ugasanga agiye kugura inzu muri malawi aho kuza kubaka iwabo ariko akavuga ati inzu yanjye niyigura mbese mu rwanda hari icyizere mfite ko iyo nzu batazayintwara niyo mpamvu rero mvuga nti ubutegetsi bworoshye noneho abo bantu batinyuke kuza mu gihugu cyabo noneho ayo bafite i burayi baza bayimvisiza no mu gihugu cyacu tuzamure n'ubukungu bw'igihugu cyacu ibyo bintu byo gukangisha abantu ngo bafite ingengabitekerezo nibihagarare abantu bashobora gutinyuka kuza mu gihugu cyabo leta iramutse inakuyeho ibyo bintu byo kubabwira ngo bafite ingengabitekerezo ntekereza ko babaho ubwo ba ambasaderi beza b'u rwanda aho gutanga amafaranga muri za pesije ngo visiti rwanda abo banyarwanda dufite ubwabo bakora kampani ihagije yo gushishikariza abantu kuza mu rwanda kuko baba barahashoye bashaka ko n'abo bantu baza nibura gukoresha ibyo bo bashoyemo amafaranga yabo umwuka wa sogokuru n'umuco w'ubwibone umwe koroherana abo tutameze kimwe umwe koroherana abo tutavuga rumwe rinda wa muco mubi uhora uvuga ngo mera nkanjye mera nkanjye cyangwa urimbuke mera nkanjye mera nkanjye cyangwa urimbuke madame victoire ingabire umuhoza niho udusoreje iki kiganiro dusangira ijambo turamushimiye we n'imfura ye madame hayisa wuje neza ku mwanya wabo mu kiganiro shimiye namwe mwari mudukurikiye mbifuriza ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku ijwi rya amerika mwari na eh bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi